iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona muri ibi bihe imvura itangiye kugwa mu bice bitandukanye bya teritwari ya fizi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iherereye mu burasirazuba bwa kongo zirasaba ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr kuzivugururira amazu iyo abantu batarashobora kuronka amahema gushika n'ubu inzu zabo zirava imvura ntiyashobora gutasura abantu benshi inzu zabo zizobomoka nari igihe abantu benshi ubura amazu y'abadakomeye benshi muri iki gihe nta mahema bafise kuko izihari zirashaje abo ni bamwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya rusenda abarundi bo mu ntara ya kirundo baherutse gutahuka bavuye mu nkambi ya mahama mu rwanda bavuga ko bakiriwe neza kandi ko babanye neza nabo basanze izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu tubanze tubagezeho rero ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana afurika perezida wa kenya uhuru kenyatta ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko amazu y'ubunywero yongera kugururwa no kugurisha inzoga mu gihe abandura umugera wa korona babandanya bagabanuka muri icyo gihugu cyo muri afurika y'ubuseruko mu ijambo yashikirije abanyagihugu kenyatta yatangaje ko atezuye ingingo zitari nke zari zarafashwe mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ariko yabaye arabangira ku kugurura amashuri kenyatta yategetse ko ukudatembera mu ijoro byongerezwa iyindi minsi mirongo itandatu ariko ubu bikazotangura kuva isaha zitanu z'ijoro aho gutangura isaha zitatu z'ijoro ibitigiri by'abemerewe gukoranira hamwe mu manza z'ubugeni no gufuba ababo byagwijwe inshuro zitatu gushyira ku bantu amajana abiri ndetse n'abemerewe gukoranira hamwe mu masengero barongerejwe icya gatatu ku gitigiri cyari kihasanzwe cyo kimwe n'ibindi bihugu byo muri afurika y'ubuseruko kenya yarafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera izo ngingo zabaye ukugara imbibe ihana n'ibindi bihugu kugara amashure kubuza abantu kugenda mu ijoro hamwe no guhimiriza abanyagihugu babishoboye gukorera mu ngo zabo tukivuga kuri uyu mugera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko ibipimo byihuta bishika ku miliyoni ijana na mirongo ibiri by'umugera wa korona bizategekanywa kugira bihabwe ibihugu bifise amikoro make mu gihe isi iriko iregereza abahitanywa n'ico kiza bashika ku miliyoni umwe kaminuza john hopkins yo muri amerika yashikirije ejo kuwa mbere ko isi yababa umuliyoni umwe w'abantu bamaze guhitanywa n'uwo mugera iyo kaminuza ivuga kandi ko abarenga imiliyoni mirongo itatu na zitatu bamaze kwandura covid cumi n'icyenda ku isi mu gihe isi hanze amaso ku matora y'umukuru w'igihugu yaha muri leta z'ubumwe za amerika hari ikindi kibanza gikomeye ku mugabane wa afurika umunyapolitike yamuka muri chade musa faki mahamate arongoye komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ariko ararondera kongera kwitoreza iyindi manda k'uburongozi bw'uwo muryango uwo mutegetsi asa n'utagira uwo bazohiganwa muri ico kibanza cy'umudiplomate akomeye wa afurika abamunegura bariko baragira urunani kugira babashe kugondoza kw'iryo tora rigizwayo amezi atandatu kugira haboneke abandi bakandida bazohangana nawe abamunegura bavuga ko gutegura iryo tora bitariko byisunga demokarasi bagasaba ko ikiringo co kugena abazohiganirwa ico kibanza congerezwa gushika mu kwezi kw'icumi na kumwe ababikurikiranira hafi bo mu bihugu mirongo itanu na bitandatu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika bavuga ko Faki Mahamate yananiwe guserukira iby'umugabane w'abantu umuriyaridi n'ibihumbi amajana atatu bakeneye bavuga kandi ko umufasoni yamuka muri Zimbabwe Arikana Chihombori wao yahoze aserukira uwo muryango muri leta z'ubumwe za Amerika yakumiriwe mu kwitora inyuma y'ahakuriwe muri ayo mabanga mu mwaka uheze barongera koko umuryango w'ubumwe bwa Afurika wamyukira ku mabwire y'Ubufaransa bwahoze bukoroniza ibihugu bimwe bimwe bya afurika kuva mu bihumbi bibiri na kabiri bane kuri batanu barongoye iyo komisiyo bavuye mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ntibarabasha guhurira hamwe amaso mu yandi kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda urwandiko rusaba kugizayo iryo tora rumaze gusinywa ko n'abashika ibihumbi cumi na bitandatu mu gihe guhabwa inguvu zikwiye iryo tora rikazoca ritunganywa mu ntango za bibiri na mirongo ibiri na rimwe igisirikare ca iraki cavuze ko abana batanu hamwe n'abagore babiri bo mu muryango umwe bishwe ejo kuwa mbere n'igisasu ca rokete catewe ku kibuga c'indege i bagidade ahari abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika iki gitero ku nyungu za amerika muri iraki kibaye mu gihe amerika igabisha ko ishobora kugara ambasade yayo muri iraki no gukurayo abasirikare bayo ibihumbi bitatu mu gihe ivyo bitero vya rokete bitohagarara
aloyizi urakoze kuri aya makuru ya hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika vigira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri ku mugoroba na metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu rwanda mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi perezida w'u rwanda paul kagame yaraye aburiye abashaka guhungabanya umutekano anahamagarira abashaka gutahuka ku neza gutahuka avuga ko abazashaka gukoresha intwaro bo ngo ntibizabashobokera ari mu nama ya komite nyobozi y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ku mugoroba w'ejo kuwa mbere perezida w'u rwanda icyarimwe na perezida w'iryo shyaka paul kagame yavuze ko muri rusange icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ingaruka ku nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ari imbere abarundi bo mu ntara ya kirundo baherutse gutahuka bava mu nkambi ya mahama mu rwanda bavuga ko bakiriwe neza kandi ko babanye neza n'abasangwa ni inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda bamwe muri abo bahunguka bavuye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bavuga ko bakiriwe neza kuva bagihunguka gushika amagingaya bizimana emmanuel yashikiye muri komine bugabira aho yahora aba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari mu bahungutse ubwa mbere agashima ingene bakiriwe bagishika murazi ko ubwa mbere tugishika mu gihugu twabanje guca muri kado taranzite y'isongore baratwakiriye baratugaburira baduha aho turyama heza hakingiye hanyuma baradutekerera mu kudutekerera baduhaye ibifungurwa by'amezi atatu ni ukuvuga ku muntu ibigori yari yandikiwe ibiro mirongo itatu na bibiri nkanya n'umuntu umuryango w'abantu indwi bampaye ibiro amajana abiri na mirongo ibiri na bine hambavu y'ibyo bampaye ibiro mirongo itandatu by'ibiharage bampaye ububido bune bw'amakoto bampa amasabune bampa ikindi bampaye barahaye ibyangombwa by'umugore bampa ibiringiti indwi bampa ubusari indwi hambavu y'ibyo baduhaye n'amafaranga yo kuba umuntu arifashisha ku muntu akuze arenza imyaka cumi n'umunani akuze imyaka cumi n'umunani ni ibihumbi ijana na mirongo ine ku mwana ibihumbi mirongo indwi ni ukuvuga nkanjye bampaye ibihumbi magana atatu na mirongo itatu ko harimo abakuze babiri n'abana batanu murumva ko ototari turi abantu indwi ibyo bintu bari biduhaye kugira ngo twifashishe kugira ngo bibe biradusahiriza no kumenyera ubuzima mu kingo cy'amezi atatu reka no ku mutumba ruhehe bari bahunze bava amenyesha ko bakiriwe neza n'umuryango wiwe nk'uko bizimana bandanya bivuga ni ukuvuga tumaze gushika twarakiriwe kuri komine mu nyuma abavukanye ababanyi baradutwaza ibintu badushikana ku gatumba Eh, bukeye bwaho novuga abakuru b'ubucimbiri bandezwa mihana baraje kudusura mu gatondo batubaza ko twaramutse novuga kugeza ino saha turamahoro nta kibazo ikirenzeho jewe ndi no mu bantu banditse bandikiye umukuru w'igihugu muri bajya batanu basinye ndi uwa mbere nitwa bizimana emmanuel Eh, hari n'abakwiragije ibihuha ko hari ibibazo twa twahuye kugeza ino saha nta muntu n'umwe arahura n'ikibazo nagiye barigeze kuvuga ko noba ndi muri documentation nkubitwa ngira iki ariko novuga ko kugeza ino saha nta n'urandaba igitsure kibi e, nasanze ku gatumba ari amahoro ibintu byarahindutse abantu bakundana novuga ibyo twari twahunze novuga nka crise politique isa n'iyari yarangiye e, ubu turi amahoro muri aba bahunguka mu ntara ya kirundo harimo abahunze ari abigisha homiwari ndayikengurutse wo muri komine bwambarangwe ni umwe muri abo agasaba ko leta ibatunganiriza vuba bagasubira ku kivi agasaba n'abakiri mu buhungiro gutaha mu gihugu cabibarutse nkiri mu burundi nari nsanzwe nkorera leta nari umwarimu mu mashuri y'intango ubwo icyo dusaba leta nk'ubu mu by'ibanze bikenewe mu madiregisiyo kominale nka jemwe nari umwigisha na- baragerageje baramfashije na ningoga barampa ibikeneye amatesitasiyo serivisi randi na na cansaba rero icyo nsaba leta ni uko yogerageza ikatunyarutsa kugira tube rentegere nk'uko yaba- twabaye rentegere mu buzima busanzwe twanarentegere mu kazi bakadufasha bakatunyarukiriza nk'uko turi muri processes nk'ubu mu ndwiza turatangura kubigira twaramaze kubi- kwegeranya ibyangombwa tuzotangura kubigira dusaba ko botunyarukiriza kugira tube rentegere no mu kazi ubu twasanze umutekano ari mwiza cyane kuko kuva dushitse nta n'uratujya n'indwara kandi twasanze n'ababanyi babayeho neza umutekano ni mwiza cyane akamo tuba turabasiga hakurya ni uko boza mu gihugu c'amavukiro bakamera ukuntu batunga imiryango na cane cane kuko kuba mu mpimba ni nk'impimba ikambi y'impunzi kuko ntiwigenga ntusohoka ntuja gukora ibyawe umwana ntiyiga ko boza mu gihugu c'iwabo bakubaka igihugu bakigisha abana neza bagasha abana bakabahigira n'akazoza n'abasangwa badashima gutanga amajwi barashima ko babanye neza n'abo bahungutse muri kino gihe buramatari w'intara ya kirundo aremeza umubano avuga ko wifashe neza hagati y'abahungutse n'abasangwa albert hatungimana avuga ko abahunguka bafise ingorane muri kino gihe bariko baramenyereza gusubira mu buzima busanzwe agahafe karimwo gatoya ni abantu usanga bari bafise amatongo canke amazu bafite ntabwo bahunze hanyuma abo rero ugasanga bariko baratanga amakuru atariyo eh, bavuga ngo nimugumeyo nimugumeyo ngwino ngo ntibiramera neza kugira ngo babandanye bagumye muri ayo matongo abo rero twabahaye akamo tuti nimurekure ayo matongo pe n'ayo mazu hanyuma abanyagihugu baze mubahane nta ngorane hanyuma ikindi nacyo ni wotanga amakuru atariyo twarabamesheje tubabwira neza yuko amakuru yo ni uko igihugu cy'uburundi gitekanye na cyane cyane intara ya kirundo aha rero twebwe natwe ku rwego rw'intwaro nibwo tubakurikirana tugiriza amanama turaba n'utwo tuntu duto duto tw'utugorane bashobora kuba bafise hariho utujyanye n'uko amazu nk'amwe yaguruwe n'umuyaga hanyuma ugasanga inzu yarabomotse Eh, hariho n'abandi usanga bafite utubazo two mu miryango usanga abana batanditswe natwe twavukiye mu rwanda hamwe n'abandi usanga batagiye mu mashuri bafite n'ibibazo bijyanye n'uko bize mu rurimi rw'icyongereza uburundi bavuga ururimi rw'igifaransa ibyo rero byose turiko turaraba ukuntu tubyegeranya kandi muri raporo leta eh, turabona yuko yiteguye kuzoduha igisubizo kimeze neza abarundi bahungiye mu ikambi ya mahama mu gihugu cy'u rwanda mirongo itandatu ku ijana bahunze bava mu ntara ya kirundo nk'uko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara abamaze guhunguka mu ntara ya kirundo bagera ku bihumbi bibiri buramatari albert hatungimana agasaba abakiri mu buhungiro gutahuka bakaza gufashanya na bene wabo kubaka igihugu tukivuga ku makuru yerekeye impunzi z'abarundi mu gihe imvura itangiye kugwa mu bice bitandukanye bya teritwari ya fizi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iherereye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zirasaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kuvugurura amazu yose yo muri iyo nkambi asakaje amahema umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi zo mu rusenda ikibazo cy'amahema ntabwo cyifashe neza kubera kuva demire kenzi hariho abantu batarashobora kuronka amahema Eh, gushika n'ubu inzu zabo zirava kandi ukabona ko imvura igiye gutasura n'ubu atararonka amahema ugahura ahubwo abaronka amahema ni ba bandi nyene ugahura ararose uyu mwaka uwundi mwaka ararose mugari abantu n'ubu gushika n'uyu munsi ba- batararonka amahema mashasha bari bakwiye rero ku- eh, kugira rusasuma bahereye inzu ku nzu inzu ku nzu inzu ku nzu eh, kugira ngo bara- bahakikishe ko ata nzu n'imwe ishoboye gusigara idasakariwe ihema rishashe impungenge dufise eh, ni uko imvura ntiyashobora ku- gutasura abantu benshi izo zaba zizobomoka Eh, nari igihe abantu benshi bura amazu y'abadakomeye ari ya yandi ba- ya zamani bapfuye gukura kw'amahema barahoma hasi ihora ya yandi ya kera kandi abari nabo aho bubatse amazi aguma abira urumva rero niyo amazi yo hasi aguma abira imbizi zizuka hejuru naho i- i- bakanyagirwa ucura abana babaye mu buzima bubi butameze neza ikibazo cy'amahema ngaha muri kambi ya rusenda eh, ukuntu byifashe twavuga yuko benshi benshi muri iki gihe nta mahema bafise kuko iza izihari zirashaje ird ije irasakara inzu imwe cyangwa zibiri ikaba irangije ni ukuvuga ngo turafise ubwoba cyane kuko imvura igiye kugwa inzu zizosubira zibomoke zigwe ku bantu Eh, dusaba yuko ird yofata nka nkama iki kibazo cacu c'amahema kugira abantu inzu ntizisubire kubagwako ziba- zibavuna ikibazo cy'amashitingi amashitingi baduhaye yaraduhereyeko nka jewe nashakaje ibireperepe by'ebi- by'e- by'ibishitingi ikibazo cy'amashitingi byasaba ko imvura igiye kugwa badu- badufashe baduhe udu- amashitingi kuko imvura igiye kuzira tunyagirira mu nzu waherukaga ishitingi ryari igihe baheruka gutanga narirukanse ngo bampe bampe shitingi nta shitingi bampaye ubu jewe ku nzu iwanje hariko ibirepe by'amahema nagiye ntora Mm.
byatubaguritse bimeze bimeze nk'ibi jewe nasaba ko badufashisha amahema Bit- batadufashishije amahema mw'iyi minsi imvura igiye kugwa Mm.
nukuri imvu- imvura imvura izotunyagirira mu nzu n'abana nibyo nibyo twifuka namba ufise akafu kategerezwa kunyagirwa ugaca ubura icyo urya urabona ibintu byo ngaha mu nkambi yacu ya rusenda ni ibintu bigoye kumva kandi bibone kandi twumva kuko nta kundi twabigenza birashika tukumva ngo amashitingi turabanditse kandi tuzoyaba ukabona kumuhana tuvuge mu iboroki ugasanga harose nk'abantu batatu ngo iyi kambi yubakiwe ngo twasakariwe ikibazo cy'amahema uno munsi twebwe mu ikambi ya rusenda kiraduhanze cyane muri kino gihe twijuke twi- twimirije im- imvura y'agatasi urabye ukuntu amahema y'amatangwa habamo akantu ka mwana wa mama nta gihe kuva ikambi ya rusenda ibayeho mu kuva mu bibiri na cumi na gatanu harigera hatangwa ihema kuva ku nzu ya mbere gushika ku ya nyuma baragenda bakavuga ati genda murabe inzu zishaje gusumba izindi abadeviraje mwandike abo badeviraje nabo kubera n'abantu n'impunzi baragowe haca habamwe aka- bya bindi by'akamwana wa mama umuha bibiri akaba ariwe yandikwa bigaca bituma nka twebwe abanyarucari tutegera dushikirwa n'umunsi wa rimwe kwihema Ti- hariho nk'umuntu n'umunsi kuva ikambi itangura inzu bamuhaye ata kintu na kimwe kirigera gihinduka kuri iyo nzu yaba ihema yo ku ruhande yaba ihema yo hejuru gutyo imvura iguye ikagwa mu nzu gutyo no munsi hoho rero ga byaronyotse kuko ihema imaze kumara imyaka itanu aba ari nk- nk'ubwatsi icyo twashaka gusaba haseri n'abasanzwe n'ishyirahamwe basanzwe bakorana ayerd ni uko bari gutegura gusanura gushasha inzu zose ziri mu nkambi ya rusenda atanze n'umwe bakuyemo kuko izo nzu zubakiwe rimwe nimba bishyitse imwe ikaba ishaje zose ziba zashaje kuko turiko turegereza imvura cyane kandi tukaba tubona ko amahema yasa yaheze turabona yuko inzu zishobora kutugwako abana bakagwara malariya ku bijyanye n'amahema eh, novuga ko hariho nk'abo kuva bashika muri iyi nkambi inzu babashikijemwo ariyo mahema kiriko tukatarabahindurira n'umunsi barimo ugaca usanga rero aha imvura itanguye kugwa amazi mu nzu acatega ibiziba bikaba bigaca bituma na za malariya no kubaho nabi ubuzima bugahinduka tugaca dusaba rero kuko vyogenda kose ko hasere yo kwiyumvira ikaraba ukuntu yoshobora kuronsa amahema abantu bose itavanguye kuko uca usanga hariho umuntu buri mwaka yama yaronse ihema buri mwaka akaronka ihema mugabo hari uwundi ariko aramara imyaka itanu inzu bamushikizemwo ihema i- yasohorewemwo ari ikiri ku nzu ab'inzu zasenyukiye ko biturutse kuri uko kubura kw'amahema nyene baciye bavaho bakimuka bakaja mu mahangara aho twashikiye muri akeyi sano ku mugore n'abana imiryango nk'itatu canke ibiri canke ine iba mu ruzu ubumwe ugaca usanga rero ubuzima bw'abo bantu si bwiza ahubwo rero nabo nyene barakwiye kwiyumvirirwa ko bakakugwa aho hantu bakaba nk'uko abandi babayeho mu nkambi ndafise ikibazo cy'uko bataranyubakira kuko ubu singiraho nicaye n'abana nicaye n'abana nabi nicaye mu gihangari iyo nicaye mu gihangari bituma umwana agira imbeho kandi yari asanzwe anagwaye bigatuma nguma ngira ingorane nkasubira mu bitaro nanjye ndikimuka ntacyo noshobora muri uwo mwanya kugira ngo nishikamire aho wabaga mbere ni village ya gatatu mbese hari inzu babaguhaye ukigera mu nkambi iyo nzu n'indi uyibamo iyo nzu bambara yimpaye nkigera mu nkambi aho ngiriye i bukavu nkamara umwaka n'inusi bukavu kwa muganga nasanze yarasidutse imaze gusiduka ndasaba abakorera muri yaseri nta nyishyu nigeze mbona ndasaba ko bonyubakira nkicara muri iyo nzu yanjye n'abana emu inzu iri hafi kungwa ko icyo ntusaba asere nuko yotorose amashitingi kubera nyene yamaze gusaza yaramaze gutobagurika ifunze imyaka itanu nkumfunze imyaka itanu ngaha ndi uwo mu ya mbere mu iveraje ya mbere iyo shitingi ifunze imyaka itanu yaramaze gutobagurika n'ibihengerehengere gusa dusabye mutoroshe amashitingi muzo wamukoze hari abandi baja gutemagura ibyatsi bakaza bagashira wowe wajya ushyiraho ibyatsi no ntabyo noshobora guca kuko ndifa akazi naramajije ku- ku- kubura umugabo umugabo wanje ntawo mfise kandi nari nsanzwe ndamufise nuko yantaye mu nzu ngo ndashaje ubushize ubwo twamenye turiko turashikiriza ivyo bibazo mu bibazo twari dufise kuko twari twasavye ico twotwi- twokwita audience eh, ryo kuja kurongoye yaseri muri kano karere kugira ngo tumwereke ibibazo impunzi zifise twaramushikiye turamu- turamwereka ko nta nta n'umwe atazi ko hano ikambi yacu iherereye haciye eh, igihuhusi eh, umuyaga ukomeye wava mu misozi hejuru muri ho plateau uwundi ukava muri tanganyika yose yahurira hano mu ikambi ibyo byatumye inzu dufise bivaye n'uburyo zubatswe muri sisiteme ya erigence zibomagurika izindi twari twabaye nk'abiyungunganya nazo nyene zisa nkaho zibomoka Eh, twaramweretse yuko bivanye n'uko twari twiyungunganyije tukarondera ududafari twarubatse turamwereka yuko bokora ibishoboka imbere y'uko iyi mvura y'uko ukwezi kw'icumi itangura kugwa bokora ibishoboka bakarosa amahema aba bantu basanzwe bari bafise eh, uwo mwete wo kuba eh, bariko barubaka ndetse n'abantu ziboneka ko ihema zatabaguritse bakabapoke z'ihema kugira ngo inzu zabo zisubirwemo nyuma y'imyaka hafi ine perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika asabwe gushyira ahagaragara raporo igaragaza umutungo we n'imisoro yishyura biragaragara ko icyo kibazo hagiye kongera guhura nacyo nyuma y'inkuru yasohowe n'ikinyamakuru the new york times igaragaza igihombo no gukwepa imisoro kwa perezida trump byitezwe ko icyo kibazo kiza kuba kiri mu byibandwaho mu kiganiro perezida trump aza kugirana na joe biden umukandida w'ishyaka ry'abademokarate uyu munsi ku wa kabiri ni inkuru y'abanyamakuru chris hannas na ken bredmeyer yashyizwe mu kinyarwanda na mugenzi wacu temistokle mutijima ari nawe uyibagezaho nyuma y'imyaka hafi ine ubwo donald trump wari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu yahuraga n'iki kibazo cy'inyerezwa ry'imisoro bwa mbere cyongeye nanone kandi kugaruka mbere y'amatora y'umwaka ubwo we na mukeba we umudemokrate joe biden bitegura ikiganiro mpaka cyabo cya mbere ku mugoroba w'uyu wa kabiri inkuru ndende ya The New York Times yo kuri iki cyumweru yatangajwe binyuze kuri internet igaragaza ko Trump umuherwe ukunze kwirata ubuhanga mu bijyanye n'ubucuruzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yiyamamajemo yishyuye amadolari magana arindwi na mirongo itanu mu kigega cy'imisoro cya leta ndetse aza kwishyura andi nkayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umwaka we wa mbere w'ubuperezida iki kinyamakuru kivuga ko cyasuzumye imisoro ya bwana Trump mu gihe kingana n'imyaka makumyabiri kigasanga uyu rurangiranwa mu by'imitungo itimukanwa no mu biganiro bya televiziyo ubu wabaye umunyapolitiki yaratakaje miliyoni amagana z'amadolari binyuze mu masezerano y'ubucuruzi yakoraga akagaragaza ko ntacyo yinjije ndetse ntagire icyo atanga mu birebana n'imisoro bwana Trump bihabanye n'abandi baperezida bayoboye leta zunze ubumwe za Amerika kuva mu myaka mirongo itanu ishize we yanze kugaragaza uko yagiye yishyura imisoro ku nyungu avuga ko birimo gukorwaho igenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu nyamara ubuyobozi bw'icyo kigo bwo buvuga ko butabuza usoreshwa kugaragaza amakuru yerekeranye n'uko yagiye yishyura umusoro perezida Trump abajijwe ku byatangajwe mu nkuru ya The New York Times yavuze ko ibyo ari amakuru y'ibihuha The New York Times yagaragaje ko mu myaka igera kuri makumyabiri ishize nyuma yo kwinjiza amafaranga menshi ikigereranyo cy'umusoro wa buri mwaka wa bwana Trump wanganaga na miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane by'amadolari y'Amerika buri mwaka iki kinyamakuru kandi kigaragaza ko bwana Trump yinjije umutungo ungana na miliyoni mirongo irindwi n'eshatu z'amadolari mu myaka ibiri ye ya mbere ku butegetsi The New York Times kandi igaragaza ko uyu mukuru w'igihugu afite umwenda wa miliyoni zirenga magana ane z'amadolari igice kinini cyawo kikaba kigomba kwishyurwa mu gihe kitarenze imyaka ine iri imbere iki kinyamakuru kivuga ko amakuru arebana n'imisoro cyasuzumye cyahawe n'isoko ziyafiteho uburenganzira kandi ko cyo ubwacyo cyayigenzuriye kiyagereranya n'andi makuru asanzwe aboneka kuri buri wese uyashaka cyo kimwe n'andi y'ibanga cyari cyarabonye mbere The New York Times yanditse ko igenzura yakoze ku mutungo Trump yinjije rigaragaza ko imyaka atagiye atangamo imisoro ahanini byagiye biterwa n'uko ibihombo yabaga yagaragaje ko yagize byabaga biruta kure umutungo winjiye muri iyo myaka muri amerika amakuru arebana n'imisoro ntashyirwa ahagaragarira buri wese nyamara kuva ku bwa perezida richard nixon mu myaka ya za mirongo irindwi abiyamamariza ubuperezida bagiye bashyira hanze amakuru arebana n'uko bishyuye imisoro ya leta ku bwende bakanagaragaza ibijyanye n'amasezerano yabo mu by'imari mu rwego rwo gukumira ko hagira ingorane zivuka zishingiye ku nyungu bwite mu gushyira hanze iyi raporo bwana dean bucket umwanditsi mukuru wa the new york times mu itangazo yashyize ahagaragara yagize ati iyi raporo tuyitangaje kubera ko twizera ko abaturage bagomba gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'abayobozi babo ndetse n'ababahagarariye bakamenya ibyo bashyize imbere ubunararibonye bwabo ndetse n'ibijyanye n'imitungo yabo bwana trump yarenze ku byari bimenyerewe mu kwiyamamaza kwe kwa bibiri na cumi na gatandatu ubwo yangaga kugaragaza amakuru yerekeranye n'imisoro ye avuga ko bitewe n'uko imisoro ye irimo gukorwaho igenzura n'ikigo cya leta gishinzwe imisoro y'imbere mu gihugu atashoboye kuyagaragaza asezeranya ko umunsi azabyemererwa azabikora nyamara icyo kigo irs cyavuze ko muri icyo gihe ibyo bitari bibujijwe ndetse ko abasoreshwa bemerewe kugaragaza ibijyanye n'imitungo yabo ubwo yabazwaga kuri iyi ngingo mu kiganiro mpaka cyo mu kwa cyenda kwa bibiri na cumi na gatandatu bwana trump yagize ati hafi buri munyamategeko wese avuga ko utashyira hanze imibare y'ibyo wungutse kugeza igihe igenzura rirangiriye kuri iki cyumweru ibyo yongeye kandi kubisubiriramo abanyamakuru aho yagize ati iyo urimo gukorwaho igenzura ku mutungo ntabwo ayo makuru wayashyira hanze yongeye kandi kwizeza ko igihe kimwe azayatangaza bwana trump yagize ati ariko ndabibabwira ko niteguye kuyashyira hanze hari ibintu byinshi nteganya gushyira ahagaragara kandi abantu bazatungurwa cyane ikinyamakuru the new york times kivuga ko cyasoreje ubushakashatsi bwacyo ku ibaruwa cyandikiye umunyamategeko w'ikigo cy'ubucuruzi cya trump ari we alan gatton wavuze ko ibikubiye muri iyo raporo hafi ya byose atari ukuri bwana gatton nk'uko iki kinyamakuru kibivuga mu nyandiko yagihaye yagize ati kuva mu myaka icumi ishize perezida trump yishyuye imisoro ibarirwa muri miliyoni z'amadolari muri leta harimo na za miliyoni yishyuye ku giti cye akimara gutanga kandidatire ye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bwana biden ntiyagize icyo avuga ku byerekeranye n'imisoro ya trump kuri iki cyumweru ariko kandi kimwe na hillary clinton uwaserukiye ishyaka ry'abademokarate mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu wahoze ari visi perezida yasabye bwana trump gushyira ahagaragara ibijyanye n'umusoro ku nyungu yinjije mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka bwana biden yagize ati abanyamerika bakwiye kumenya ibyo donald trump arimo guhisha mu misoro ye ku nyungu joe biden wabaye visi perezida mu gihe cy'imyaka igera ku munani kandi akaba yaramenyekanishaga amakuru yerekeranye n'imisoro ku rubuga rwa interineti rwagenewe ibikorwa bye byo kwiyamamaza yashyizeho inzandiko zigaragaza uko yagiye yinjiza amafaranga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi ndetse na bibiri na cumi n'umunani izo nzandiko zikubiye hamwe n'iz'umugore we Jill Biden zigaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uwo muryango wagombaga kwishyura imisoro ingana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu by'amadolari y'Amerika uwo mubare wageze kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umwaka wa nyuma wa Biden nka visi perezida umuryango we wagombaga kwishyura imisoro ingana n'amadolari ibihumbi mirongo cyenda na bitatu na magana atatu mirongo itatu n'icyenda umukuru w'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite madame nancy pelosi kuri iki cyumweru yasohoye itangazo avuga ko raporo ya the new york times igaragaza ko abadepite bakwiye kwemererwa kubona amakuru yerekeranye n'imisoro ya bwana trump kugira ngo bayakoreho ubugenzuzi bwimbitse ndetse agaragaza ko mu mushinga w'itegeko inteko yatoye mu mwaka ushize biteganijwemo ko abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu bategetswe kuzajya bagaragaza uburyo bishyuye imisoro ku nyungu haba bo ubwabo ndetse n'ibikorwa byabo by'ubucuruzi uwo mushinga w'itegeko washyikirijwe akanama ka sena gashinzwe iby'umutungo ariko ntacyo kawukozeho mu gusubiza kuri iryo tegeko senateri Chuck Grassley umurepublikani ukuriye ako kanama mu mwaka ushize yavuze ko abademokarate bo mu nteko umutwe w'abadepite barimo gushakisha amakuru yerekeranye n'imisoro ya Trump ku mpamvu za politiki bityo ko inshingano z'ubugenzuzi bagomba kuziharira urwego rwa leta rushinzwe imisoro irs bwana grasri yagize ati ikibashishikaje ni ugukoresha ububasha bwabo ngenzuzi mu gukusanya amakuru yose ashoboka ku birebana n'imitungo ya perezida trump urutonde rwashyizwe ahagaragara mu cyumweru gishize rukubiyemo ingingo zizaganirwaho mu kiganiro mpaka cy'abakandida perezida cyo kuri uyu wa kabiri ntirugaragaramo ibi byerekeranye n'imisoro ariko bijyanye n'amateka iyi ngingo ifite mu matora ya vuba aha ikinyamakuru the new york times iyi ngingo kirayishyira mu zishobora kugarukwaho inshuti banywanyi baradiye ijwi ry'amerika ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi n'aha tugisoreje turabashimira cyane kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo uwadufashije kwegeranya amajwi ni makubire ya baro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro mwese tubararikira kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona